iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri amezi ngo araheze turi mu ibarabara tuza kwishyuza batwizeza ko biriko birakorwa tuza kwishyuza bariko barabikora mugabo twebwe gushika n'iyi saha nta nyishu iduhumuriza tubona uwo ni umwe mu basenyewe ku mutumba wa gasenyi muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ahazubakwa aharimo kubakwa ingoro ya perezida iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu amakuru rero y'ijwi ry'amerika tuyahere mu rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu murwa mukuru w'u rwanda kigali rwasubukuye uyu munsi urubanza rw'abayoboke b'ishyaka fda inkingi mu bujurire ku ifunga n'ifungurwa rwatangiye rukererewe mu boho ubushinjacyaha bushinja ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo urwanya leta harimo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fda inkingi mu rwanda kandi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari wasohoye ubushakashatsi bugaragaza ko abana mirongo itandatu ku ijana bata ishuri bitewe n'amafaranga bakwa ku ruhande n'ibigo by'amashuri bigaho ibi biraba nyuma y'uko leta y'u rwanda yemerera abana bose kwigira ubuntu kuva ku biga mu mashuri abanza kugeza mu mashuri yisumbuye
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru twari tubararikiye ku rwanda rero muze kuyatega amatwi mu makuru yacu ataha ya saa moya n'igice turabagezaho ku buryo burambuye noneho tujye mu burundi aho imiryango irenga makumyabiri yo ku mutumba gasenyi ya komine mutimbuzi mu ntara bujumbura isaba ibyo yita imizibukiro n'indishyi ku mazu yabo yashenywe iyo miryango kuri uyu wa kabiri yazindutse yugarije ibiro bya minisitiri w'ibidukikije iyo miryango yasenyewe mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka naho mu gasenyi harimo kubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uri bujumbura mu burundi evariste nzikobanyanga barenga mirongo ibiri baje bava muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura bari bagandagaje ku bwinjiriro rw'ibiro by'umushikiranganji ajejwe ibidukikije biri muri zone rohero ya komine mukaza mu gisagara ca bujumbura kuva igihe cy'isaha imwe y'igitondo babwiye ijwi rya amerika ijambo bari bazindukanye mu gitondo cuno wa kabiri nk'uko mwabibonye kuva batubomorera turi abantu dutekereje ntidushobora kugariza ubushikiranganji ahubwo twari tuje ku mvo yo gusaba nyakubahwa umushikiranganji yari yatwemereye yuko iyi mvura itazogwa tutatunganirijwe kuba rero icyo kiringo kimaze kurenga abenegihugu tukaba tumerewe nabi bifuje rero kubaza umushikiranganji icyo gihe icyo ari cyo canye ingene bigiye kumera kuko by'ukuri abantu tumerewe nabi cyane abanyagihugu bo mu gasenyi ku batabyibuka nabibuwe muri icyo kibanza kiriko cyubakwamwo ikirimba cy'umukuru w'igihugu baza barubatsemwo amazu ya kijambere inyuma y'isaha irenga bariko baravugana n'umunyamabanga ntahegayezwa w'umushikiranganji w'ibidukikije abo banyagihugu basohotse basa n'abatashimye ivy'uwo mutegetsi yababwiye ku kibazo cabagenza umunyamabanga n'ivyo yatwakiriye ariko nta nyishu ihumuriza twaronse kuko avuga yuko ari nk'aho idosiye yacu ari hakiro ni ukuvuga ko ngo bagiye kwiga barabe ngo barazi ko tubabaye hanyuma barabe ngo icyo baba barakora mugabo twebwe ntibiduhumuriza kuko kuva batubomorera twarabuze umuntu n'umwe atwitaho na rya tuzi yuko n'impunzi yonyine n'impunzi bayitegurira ihema ikaronka aho iyiba mugabo twebwe n'ubu turi mu bisaka ibyo biruko mu gihe umuvugizi w'ubwo bushikiranganji omere niyo nkuru yari yashikirije mu minsi iheze ko ico kibazo c'abo banyagasenyi kizwi kandi ko cari ku ntambwe yo gutorerwa umuti mugabo rero ko imvura turabona yatasuye abo bantu babayeho mu buzima budasanzwe mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira twarabasabye ko bokwegera abajeje intwaro ya komine mutimbuzi mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira babe barabikora uko kandi turemera ko turi hafi yabo tugomba kugerageza ko ico kibazo kiva mu nzira byihuta iyo miryango yo mu gasenyi yimuwe muri ico kibanza ikongera ikabomorerwa amazu ifise amakenga ayo nayo aturuka ku kuntu bagumizwa mu muhango n'abategerezwa kubatunganiriza ikibazo cabo kidatera intambwe nk'uko bishikirizwa n'uno mukenyezi mugabo twebwe ikintu kitadushitse ku nyota nico uku baguma batubwira ko bariko barabikora bagiye kubikora kuva batubomorera tuje ngaha bavuga ko bariko barabikora deja amezi ndwi araheze turi mw'ibarabara tuza kwishuza batwizeza ko biriko birakogwa tuza kwishyuza bariko barabikora mugabo twebwe gushika n'isaha nta nyishu iduhumuriza tubona abanyagasenyi uno munsi basaba ibintu bibiri kuronswa imizibukiro ku maparasera arahangana na hegitari zigera kuri zitatu n'indishi z'amafaranga y'amazu ya kijambere bari barubatse agasamurwa bavuga ko bubatse ku ngurane basabye mu mabanki umunyamabanga ntayigayezwa w'umushikiranganji w'ibidukikije simoni sidayihebura yabakiriye kuri uno wa kabiri yabuhaye ikiringo c'indwi imwe kugira bazoze kuraba aho ikibazo cabo kigeze uwo mutegetsi yabasabye ariko kuzorungika baserukira ntibazoza ari bose nk'uko babigize kuri uno wa kabiri bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi rya amerika ni iyawe radiyo yacu
radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mu burundi kandi ikigega cy'isi fomodiyare giherutse gufata icyemezo cyo kwaka minisiteri y'ubuzima amafaranga gifashisha uburundi icyo kigega gishinja iyo minisiteri kuba yarakoresheje nabi imfashanyo yacyo ubu imfashanyo y'ikigega cy'isi igiye gucishwa mu ishami rya oni rishinzwe iterambere pnud amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abarwayi asaba ko byose byategurwa vuba abarwayi bakabonera ubufasha ku gihe amafaranga y'ikigega cy'isi hafasha kurwanya indwara ya sida malariya hamwe n'igituntu umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri i bujumbura mu burundi eroje birikaneza aduha inkuru irambuye mu bisanzwe amafaranga y'ikigega cy'isi yatunganywa n'igisata cyigenga kiri mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ikigega cy'isi cyagize ico gisata ko cyatunganyije nabi ayo mafaranga mu bijanye n'ikoreshwa ryayo hamwe no gutanga amasoko ico kigega kivuga ko ingaruka mbi kwabaye kudakoresha neza amafaranga mu gihe cyagenywe akarorero imiliyoni mirongo itatu z'amadolari y'abanyamerika mu yagenewe uburundi ntizoba zirakoreshwa gushika mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida josiane nije imbere ntiwatungwa agatoki kuba intandaro y'ikoranabi ry'ico gisata yagizwe amakosa arimo gukura abakozi habonyanzwe amategeko kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa by'ico gisata kiraba imfashanyo y'ikigega c'isi kwihagira imiduga y'ico gisata n'ibindi mu kiringo c'imyaka itatu iri imbere rero igisata ca onu kijejwe iterambere pnud nico kizotunganya ikoreshwa ry'amamiliyoni mirongo irindwi n'abiri y'amadolari y'abanyamerika pnud izotegezwa gukorana n'amashirahamwe yandi yigenga yo mu gihugu mu gushira mu ngiro imigambi ahanini yo kurwanya sida malariya n'ingwara y'igituntu ishyirahamwe NSS rifasha abagendana umugera basida n'abayigwaye byabwirijwe ibya Amerika ko ivyakorwa byose hakwiye kwiyumvirwa imbere ya byose abagwayi bigakorwa ku neza yabo ivyo bakenera bikabashikira ku gihe atantambamye ineza y'abagwayi nayo n'urwego abagwayi bavugiramo semabu rwifuza Sive habana bakize ajejwe kumenyesha amakuru muri semabu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bogerageza by'ukuri bakegera amashirahamwe bagakorana neza ntihabe agashavu ntibabone ko eh, ikigega c'isi yose kibakuye ku bubasha ni nacyo gituma nsuye gusaba muri semabu ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo kwegera amashirahamwe bagakorana bigiye kuba ngombwa imigambi bakayikorera hamwe maze mbere je ndabona ko bizoshika cyane abanyagihugu hazwamo akarusho hamwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ngo byifatamwo neza bikwegera amashirahamwe bagakorana n'ayo mashirahamwe hamwe babona harimo abahinga bakabegera bakabafasha bagategura imigambi kuko ni ku neza y'abarundi abatwara amashirahamwe n'abarundi kandi kiga cy'isi yose e, cashize muri pinide pinide nayo nishiramwe mpuzamakungu rijeje iby'iterambere nibaza ko batazoshira kure ikijanye n'amagara y'abantu n'ahafite umwizero habana bakize ntabuza n'amakenga ikigiye gukurikira twebwe icyo tubona n'ingorane zishika kuko eh, nk'uko umu- umuntu wagaruka akabivuga ujya muhora ikigega cy'isi yose gisubiye gufata yo gukorana na pinide pinide nayo ikazoca itanga eh, ifashi ajya amafaranga ifashi i- i- ishyira mu yandi mashyirahamwe tubona ko hazoba uguteba kandi n'abantu batabimenyereye twebwe rero icyo tubona ni ingorane uravye nk'indwara ya malariya hama uravye sida ukaraba n'indwara y'igituntu ni indwara mu kino gihugu cacu umenga ni indwara z'isoni ni indwara zikomeye twe turafise ubwoba ko hamwe ibyo bintu bitogenda neza izo ndwara uravye n'ubu- n'ubukomezi bwazo kandi butwara ama- uburyo bwinshi abagwayi borushirizaho kugira ingorane muri semabu hari n'ikindi kintu kibabaza kurusha birababaje birateye agahinda uravye ukuntu byari bimeze ubushikanganje umwe bumwe tugenda twumva ku maradiyo eh, ababurongoye basigura ko bafise ingorane eh, y'ababayeri canke ingorane z'uburyo wumviriza ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwo bwari bwagiriwe amahirwe yo kuronka amafaranga butashoboye kuyakoresha no gutanga amaraporo ku gihe habaye ingorane z'abahinga kuko yaba hari by'ukuri kandi rero ni ikintu giteye ni- n'isoni ni ikintu kibabaje ni ikintu giteye agahinda haba abakora mu by'abushikanganji yaba umushikanganji wenyine ubwiwe si bashasha muri kajya kazi barafite experience rero biboneke ko tubona umenga bari kubuzi ariko batari kubuzi dusabye rero ko iyo ngwani tosubira kuba hoba abahinga by'ukuri bategura imigambi no gushikana amaraporo ku gihe kuko nico baherukazi igihugu nico leta yabahereye akazi mu kiringo c'imyaka cumi n'ine ikigega c'isi kimaze gutanga imfashanyo y'imiliyoni amajana abiri na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika ku burundi mu gufasha mu bisata vyo kurwanya ingwara za sida malariya n'igituntu gushika ubu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ntaco burashikiriza kuri iyo ngingo y'ico kigega ariko imbere y'uko iyo ngingo ifatwa umushikiranganji aguramutswa josiane nije imbere yari yatanze nk'umuti ko ayo mafaranga yotunganirizwa mu biro vyiwe bwite eroge uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kiros ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kiros ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje tunyarukire noneho mu rwanda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iherutse gufata icyemezo kibuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro benshi bavuga ko babangamiwe n'icyo cyemezo ni abagemuraga ni abagemuraga amata bayajyana i Goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'abayagemura bayavana mu gishwati abo bita abadongi baratabaza rero basaba gukomorerwa mu kanya mugenzi wacu edi rwema yavuganye na bamwe mu batunzwe n'ubucuruzi bw'amata bahura n'ingaruka z'icyo cyemezo cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda barimo etienne harerimana wo muri koperative amata y'iwacu na safi esiteri umwe mu bacuruza amata imbere mu gihugu twagize ikibazo kuko twari dutunze imiryango yacu amata tugiye twakoragaho mituweli dusante kugira ngo tubone ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ibindi bibazo binyuranye muri rusange ariko ikimara kutugeraho rero ntabwo twashakiriye neza ahubwo twumvise ari ikibazo tubangamiye nuko nyine nanone ari ingamba zafashwe na leta nta kundi twagombaga kubikora nyine twarabyakiriye tubibutse ko twagerageje gutumira abayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi bamwe batubwiye ko icyo cyemezo cyafashwe badahari abandi ntabwo bitabye telefoni zabo zigendanwa bivuze ko tutashoboye kuba turi kumwe nabo muri iki kiganiro sifa esiteri iki kibazo cyangwa se iki cyemezo cya leta hari ingaruka cyagize mu bucuruzi bwawe dore ko usanzwe ucuruza amata imbere mu gihugu birakoze cyane ingaruka zo ni nyinshi cyane kubera ko niba wacuruzaga kugira ngo ubashe kubaho nanjye ndi umumama urera abana bane kandi bivuze ngo ni responsable wabo hanyuma kugeza ubu nkaba nicaye kandi bavuga ko ikibazo ari ukwambutsa amata ariko n'ubundi waba uyavanye nk'aho nanjye nayo ntiyimaho ko ariko nayo nseka sakariye igisenyi ariko iyo ntunganije amata nkayamanura amata arafatwa akajyanwa mu karere kandi ubwiye amata twawe nta yindi nkurikizi ubwo nyine urataha ukihanagura leta irabasaba kujya mujyana ayo mata mu makusanyirizo ubundi ntabwo mwayajyanagayo twari twemerewe kwakira amata twari amashyirahamwe azwi n'akarere hanyuma tukayakira tukayatunganya umuntu wese akishakira isoko mu buzima busanzwe bamwe bakoraga mu gihugu cya kongo abandi bakorera mu rwanda ndetse no muri congo rimwe nigeze nkorerayo ariko naho duhura n'imbogamizi kubera ko hari igihe nk'umwaka ushize bigeze badufatira imyanzuro batubwira ko tutagomba gutwara amata atari mu bicuba ndabyibuka ko twarambutse abari bafite ubushobozi ngewe nagerageje no gukorana n'amakoperative kenshi cyangwa se ayo makusanyirizo umwaka ushize nakoranaga n'ikusanyirizo rya mizingo abantu ba rabu baransuye bansanga aho kuri koperative yacu naho ko bansaba gushaka ikusanyirizo nkorana naryo nk'umuntu wigenga njya ku ikusanyirizo rya mizingo ndahakorera nta kibazo nigeze ngerana nabo bageze igihe cyo kuvuga ngo twambutse amata mu bicuba turayatwara tuyagejeje muri kongo abantu twese twatwaye amata mu bicuba abakongomani baradufunze twavuye dutanze amafaranga bakatubwira ko twebwe mu mata yacu niba ari isuku dukeneye mu bicuba byacu agomba kujya aba mu rwanda kuko bakeneye amata yo mu majerekani iyo uvuze ko ayo mata wari usanzwe uyatunganya kuyatunganya bivuze iki ni ukuvuga ngo tuyafata ari inshyushyu tugateka tukavuza hanyuma nyine tukayajyana muri kafetariya ahantu twakoreraga ariko ubu ngubu kugeza ubu ntabwo bita ngo yajyanye kuyacuruza ntibita iki icyangombwa ni uko amata bidashoboka ko ushobora kuyatwara kandi noneho ikindi kibazo tugira amata niba bavuga ngo ku mukamira ntabwo uzaba utuye hano igisenyi uzamuka ujye gutega amata ku mukamira y'igiciro kidashoboka kuko batubwira ko kujya kurangura hariya litiro ni amafaranga magana atanu ukibaza ugasanga no ku isoko kuri terahuri ntabwo igiciro kiramenyerwa hari ucuruza amata yo mu nka ze hari na bamwe ubona ko baba bakorana n'amakusanyirizo ariko ugasanga ni ibintu birimo akajagari ku buryo ndetse bamwe ubu twafashe imyanzuro yo kwicara ariko bifite ingaruka kuko nkanjye niba abana banjye baryaga ari uko nagiye uyu munsi nkaba nirwa nicaranye nabo ni ikibazo kitoroshye ntabashaga kwishyura inzu ari uko nagiye nkagabura abana banjye ariko nagiye ariko mumaze ibyumweru bingahe nicaye mu rugo urumva ko ni ingaruka ziri ku bantu benshi ntabwo ari njye njyenyine kuko niba hari ikintu cyari gitunze cyane cyane abamama nkatwe tudafite ubundi bushobozi tudafite n'abagabo muri rubavu bigatuma tutiyandarika kandi tukagira ubuzima bwiza abana bacu ugasanga ntaho batandukaniye n'abandi ni icyo kintu cya mbere cyari gitunze mukoze n'ubushakashatsi mugashura ingo z'abamama bari batunzwe n'amata wasanga abana babo batandukanye n'abandi bantu bakora ubundi bucuruzi budasanzwe kuko bidufasha kubaba hafi kenshi amasaha menshi waba uri kumwe n'abana ubakurikirana kandi n'ubundi ntibitume utabona ikibabesha dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika niyo nzima mwiriwe neza mwiriwe neza uri hehe ndi kigali mu rwanda ikibazo cyawe yewe ni intererano nashaka gutanga bwa mbere ndashimira minisiteri y'u rwanda pe kuko minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda ye kuri ngewe nk'umuntu utuye kigali ndumva yafashe icyemezo kizima kuko urebye muri iki gihe amata arahenze noze ende mirise twayigura senkitamu mu mezi ashize guhera mu mpera z'ukwezi kwa cyenda ubu tuyigura amafaranga magana arindwi nako nyine kuyibona ni karari ni ukwirukanga ushobora kugenda umunsi wose utari wabona minusi ya- y'ilitiro ry'amata urumva yuko kenshi yashirira muri congo intererano ntusaba aho ngaho ndahashima cyane bakoze ibintu byiza cyane intererano ntutanga ahubwo abo bacuruzi bashaka ubuvugizi hama bitare bumvi- bum- bumvikane na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi hama babashireho igiciro banabahe n'amasoko bacururizemo hagati mu gihugu ariko gusohora amata hanze bayajyana hari hari abenegihugu bayabuze urumva yuko ari ikibazo niyo nzima ntabwo mpamanya nawe kubera ko yagendeye ku byifuzo bye ntabwo areba ku nyungu rusange arareba ku nyungu ze ku giti cye ashobora kuba atuye i kigali atazi ingaruka kugeza ubu rubavu dufite none niba ahamya ko demilitire igura amafaranga magana arindwi litiro ku isoko ku makusanyirizo ku borozi ikaba igurisha ijana na mirongo itandatu ashobora kumbwira gute ko amatarimo ahabwa agaciro ntabwo rero rwose njye namanya n'uwo muntu wemeza ko ikibazo ari ukwemeza amata mu- mu ntuza kuko ikigaragara basugamyemo nta banga ririmo kuko niba baca aha- rugari bwa nyuma bakajya muri kongo guca abaye amasoko bigaragara ko ni isoko ryacu bashaka bashaka kwica abaturage bo hasi ababayeho n'ubundi bagakomeza kubaho gusa ntabwo twabirwanya kubera ko n'ubundi ni ubuhanuzi burimo budusohoreraho nk'abantu twasenge twiga dusoma bibiriya bibiriya tubwira ko inyamaswa n'inzu izatungwa n'intoya nibareke kutwugamamo icyifuzo cyabo turakizi kuko niba ikibazo ari amakusanyirizo twebwe icyifuzo cyacu amata najye ku makusanyirizo tuyafate ku makusanyirizo dukore ibyifuzo by'abakiriya bya- bacu niba mu rwanda hari ibyemezo by'amata uburyo agomba gukorwa babyemere no muri kongo uko amata agomba kujya uko abakongomani bashaka babyemere mu rwanda baratubwira bati amajerekani agira imyanda hariya mu mukondo bakatwereka amambaraje bifuza tukabasaba ese gute batakora ambaraje zimeze nk'amajerekani dusanzwe dukoresha ko uruganda ari urwabo iriya mikondo bakayifunga ikaba sipesifike yo guterura gusa ngewe icyo nongeraho uwo mwene data uvuze yuko kuba minisiteri yarafunze ririya soko kugira ngo muri kongo ho kuboneka amata muri iyi minsi y'amezi kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa cumi na kumwe amata aba ari makeya ariko kuba makeya ntabwo byabuza abanyarwanda bose kubona amata kuko twese tuyasharanganyije kandi tukanakora ibi byatugirira umumaro kuruta uko twasanga twigunze ubu ngubu buri muntu wese arimo kugira ngo mbese ndaryica ntabwo barimo kureba kuri icyo kintu ahubwo bakumva yuko amata y'igiciro cyazamutse yazamutse muri kigali ariko hano i rubavu ilitiro ntabwo yigeze iva ku mafaranga magana abiri na mirongo itanu magana atatu y'ikivuguto ubwo rero ugasanga wowe uko bivuga gutyo ni amarangamutima ye ariko twebwe nk'abaturage b'i rubavu rwose dufite ikibazo kiremereye kuko niba yari atunze abantu bagera ku bihumbi nibura nka bibiri bari barimo kuyacuruza uyu munsi wa none ubwo ibyo bintu se birimo kuvaho bi natekereza ahubwo aho hantu avuga ati nibura mureke abo baturage nabo babeho kugira ngo nabo twubake u rwanda rwacu rwiza nk'uko dufite umutekano mwiza twagezweho n'umukuru w'igihugu harerima ku munsi ah, ku mucuruzi usanzwe w'amata ah, ayo mata yamwinjirizaga nk'amafaranga angana ate ubundi hari icyo twita amajerekani y'amajerekani ijerekani iyo rigezaga muri kongo kuko muri kongo batanga imisoro ntabwo waruburaga amafaranga magana atanu waba wajyanye amabido icumi ntiwaburagaho bitanu ukarya kandi ukaniteza imbere muri bya bindi byo bita ngo ni bimina iyo ubitanze amakoperative nayo ikaboneka hakabaho no kugira ngo tu- twiteganyirize muri bwa buryo bwa mituweli nyine bwa buryo navuze bwa mbere ibyo byose rero niko bitwubaka kandi byari bitugejeje ku musaruro ushimishije kuko nta wajyaga gusabiriza ariko ubundi wongeze bw'ahangaha ndakugurira umunsi wa none abana barimo kurara inzara abamama barimo barigunze barimo kurira uba usanga ari ibibazo biremereye cyane ndamutse mvuze aka- aka- akababaro ka bose ngira ngo twageza n'ejo ariko ibyo ngibyo nibyo nabasha kukubwira iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere nibutse ko twagerageje gutumira abayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi ariko ntitwababona kuri telefoni kugira ngo bagire icyo bavuga kuri ibi bibazo ah, by'abasanzwe bacuruza amata cyane cyane mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda kuri telefoni turi kumwe na munyaneza wirwe neza Mwiriwe, mwiriwe.
uri hehe i kigali ikibazo cyawe ndababwiza ukuri Mm.
eh, ngiye kubaheraho ku rugero gatoya urabona bwana edi haje gahunda y'ikusanyirizo ngo ry'ibirayi mu nce za gisenyi na ruhengeri n'ahandi byera igiciro cy'ibirayi purizi cyari amafaranga ijana ijana na makumyabiri ariko aho ayo makusanyirizo agiyeho ubu igiciro cy'ibirayi kigeze kuri magana atatu mirongo itanu magana ane ibisanishe rero n'ibyo byo kuvuga ngo amata ibyo ni bya bindi by'abantu bakomeje kwikurira ubukungu niba umuntu yafataga amata afite ubuziranenge igihugu kikamwemerera agasohoka akayageza igoma akabona igihumbi akabona bibiri abana bakiga iryo kusanyirizo bari kuvuga ngo bashyizeho amaboko ridafite n'ubushobozi bwo kuyakoretinga yose ubirebye bigamije iki bigamije iki umbwire ubare ngewe aho mu nce z'aho ngaho za rubavu niho mvuka uhagaze ku muhanda amagare yamanukaga cyangwa se n'imodoka zitwara amarata muri kongo abantu babikoraga barakora iki ubu leta yafashe ibyo byemezo irabateganyiriza gukora iki ikindi kintu ndabaza kubera iki abo bantu bo muri minisiteri bicara bagafata ibyemezo nk'ibyo bahamagarwa ku matelefone ntibitabe ngo bavuge icyo babishingiyeho nta muyobozi uba udakwiye kwitaba telefone bisobanure ese iryo ni ryo terambere cyangwa se hari inkuru yanyuze kuri radiyo yanyu y'ibishanga byambuwe abantu bigahabwa ba rwiyemezamirimo ese ko mu nkingi z'iterambere ry'igihugu mu nkingi leta itwereka mu mirongo migari ko harimo kuzamura imibereho rusange y'umuturage umuturage ni gute atazaba yabona bwa buzima bwo kubona isabune bwo kubona ibishyimbo kubona bwa buzima bwo hasi imibereho y'abaturage azabaho gute bose baragira ngo twese tube muri city tower tube muri kigali convention center wumva hari abayobozi birinze kuvuga ngo bari kubaka imihanda iyi mihanda izagenderamo nande nta muturage wariye nanzura rero bwana eti iki cyemezo hari ibyemezo ubundi biba ari byo ariko biba biri turimatire biri turimacuwa byakagombye gutekerezwaho ese abantu bakora ibi bakoraga ibi barerekeza he barerekeza he mu mujyi wa kigali caguwa yaracitse ibiti byose oke ni gahunda za leta ariko iyo witegereje neza iyo witegereje iyi nzara abaturage usigaye uhita ku muntu ukabona inzara ku maso turizi aba bantu bicara bagafata ibyemezo nk'ibi ngibi bajya bamaza biba ari byo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko biba biri primatire bigomba kubanza gutekerezwaho rema birababaje urumva uwo mubyeyi arakubwira arababaye arababaye kubera aho yahahira arajya he arakora iki urakoze cyane ndemezanya nawe hari yenda nuko nimba ivuga biragaragara nk'aho ari amarangamutima yo kuba ngewe akazi kanjye kahagaritswe ariko kugeza ubu twebwe ikibazo dufite ntabwo turwanya gahunda za leta niba gahunda za leta ari uko amata ajya ku makusanyirizo amata akakirwa avuye ku makusanyirizo niba bigaragara ko koko ari gahunda ya leta amata najye ku makusanyirizo tuyahakure ariko duhabwe uburenganzira bwo gucuruza ntabwo twe turwanya gahunda za leta kuko biriya ni byiza bidufasha kubona amata mazima yujuje ubuziranenge wa mugani nanjye ubwanjye naho nicuruza mu kafetari umuntu yanywa amata akavuga ati aya ni amata ibyo ni ibintu byiza cyane ariko twebwe icyifuzo cyacu nk'abacuruzi nta nubwo turwanya kuvuga ngo wenda ngo amata ntazamuka agaciro oya amata niba yazamutse ntibigaragara guhera ku makusanyirizo ko ku ikusanyirizo bituma umenya igura magana atatu nanjye ndamenya uko ndi buyijyane ku isoko nawe undi ndibuyeho nawe aramenya uko buyacuruza ibyo nta nubwo bindeba ariko ntiduhabwe uburenganzira bwo gukora nk'uko twakoraga yenda igiciro nikinanira nkabona ko nawe n'imbogamizi iriho nkananirwa nzaba ninaniwe ariko ufite isoko ribishoboka akomeza akore ubuzima bwe bukomeze kuko bamwe dushobora kunanirwa tukajya mu bindi abandi ubuzima bugakomeza ariko kugira ngo uyu munsi uhagaritse ubuzima bw'abanyamata ntabwo ntabwo byoroshye ntabwo napfa kubibonera ubusobanuro twese muri rusange ntabwo byoroshye uwo mwumvaga dusorejeho ni sifa esiteri umwe mu bacuruza amata imbere mu gihugu cy'u rwanda barimo kuvuga ku ngaruka z'icyemezo cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iherutse gufata cyemeza ko kibuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro aha rero nshuti hakaba ariho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubashimira mwese ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya enjeniyeri sulemani tarabore afatanije na fatuma karara arimase kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire ibihe byiza rero mwumva ibindi biganiro bya radiyo ijwi rya amerika tubararikire amakuru mu kanya mu kanya isa moya n'igice mukomeze rero kugira ibihe byiza